Ini Radio Ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro vyaryo vyo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese mu duteze amatwi namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu reka namwe twazindukanye turabaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na federika nkundikije uyu munsi ni kuwa gatanu tugiye gutangurira ku makuru yo mu ntara ya afurika y'ibiyaga binini turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara cibanda ahanini ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makampi y'impunzi z'abarundi inyuma y'ayo makuru yo mu ntara naho turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki mu burundi ejo ku munsi wa gatanu haratangujwe umwaka w'ubutungane umukuru w'igihugu cy'uburundi petero nkunziza yari yitavye ivyo birori yari yamirije abashaka gusenyura gisata c'ubutungane mu burundi ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanka ari i bujumbura mu burundi
turi mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura ahatangurijwe kuri uno wa gatanu umwaka w'ubutungane wa bibiri na cumi n'indwi ushira uwa bibiri na cumi n'umunani umukuru wa sentare ntahinyuzwa francois ndayiragije nyene gutanguza umwaka ahawe uruhusha n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yashikirije ibitigiri vy'amadosiye yashizwe mu ngiro mu kwezi abacamanza bari bamaze bari mu karuhuko hakozwe ibikorwa bitari bike nko ku madosiye y'ibirarane yangana ibihumbi mirongo ibiri na bitatu n'amajana abiri na mirongo umunani nane harakoze amadosiye angana n'ibihumbi cumi na bitanu n'amajana abiri na mirongo itandatu na rimwe ni ukuvuga urugero rungana mirongo itandatu na bitanu n'ibice mirongo itanu na bine ku ijana biragaragara rero ko umwimbu w'umwaka uheze ari mwiza ariko twifuza ko wiyongera kurusha icyo gituma dusabye abacamanza mukoraniye ngaha ko borushirizaho umwete n'ubwira kugira ngo umwaka dutanguye uzorangwe n'umwimbu usumba uwo twaronse umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yashikirije ko icivugo c'uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ushira uwa bibiri na cumi n'umunani ari ubutungane bwugururiwe bose uruhara rw'amasentare n'izindi nzego z'ubutungane silvese nyandwi yiyamirije mu ijambo ryiwe abakwiragiza ibihuha ko mu burundi atabutungane buhari ubutungane musanzwe muzi ko ari rumwe mu nkingi zitatu zigize igihugu kigendera ku ntwaro ya demokarasi ndetse rukaba n'inkingi yo kwikukira kw'igihugu cyacu abavuga ko ubutungane mu burundi budakora ni abagomba gusenyura imwe muri za nkingi zitatu z'igihugu twavuga kuko bazi ko ibyo bishobotse n'izo zindi zibiri zitoguma zihagaze gutyo uburundi bukaba bwoca bugwa mu minwe y'abanyamahanga umushikiranganji w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana yashimye ko naho hari abacamanza vyagoye abenshi bigenjeje neza mu mwaka uheze akifuza ko uno mwaka utanguye abacamanza n'abarongoye amasentare boduza umwimbu yiyamirije bamwe mu banyagihugu basigaye banka ingingo z'amasentare babicishije mu migumuko turateye ivyatsi twivuye inyuma ingeso mbi abenegihugu bamwe bamwe bafashe yo kwankira abacamanza yuko bashikira urubanza canke mbere bakishikiriza n'iyo sentare itarashika ku itongo bagatunganya imyigaragambyo ngo bariko bariyamiriza ingingo z'ubutungane twashaka kubamenyesha ko tugiye no kongereza ibihano kuko twabonye ko bishobora kuvamo umutekano muke mu gihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabo nyene mu ijambo ryiwe ashimira urwego rw'ubutungane ku kuntu rwigenjeje mu mwaka uheze petero nkuru nziza yavuze ko hari abariko bashaka kurucafuza nk'uko vyagenze no ku zindi nzego abo bose bananiwe ubundi bagaza kwinjirira rero mu rwego rw'ubutungane nabwo iry'abana yatumye dutsinda intambara za mbere n'ubutungane tuzozitsinda bigaragara neza yuko bananiwe ku rwego rumwe baca basimbira ku rundi ariko intambara ifise intango ikagira n'iherezo vy'ubwo butungane ndibaza yuko atazorenga ngaho imbaraga no mu butunzi birananirana bageze mu butungane no birananirana nandi yose azoja azosanga bugaye kuko imana iri kumwe natwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba na kizigenza w'ubutungane yahaye ubushimwe bamwe mu bacamanza n'abarongoye amasentare ku kuntu bigenjeje neza mu kazi mu mwaka uheze cumi n'umwe kuri cumi na bane bahawe ibahasha irimwo amafaranga ibihumbi amajana atanu n'urupapuro rw'iteka kuri umwe umwe batatu nabo bahabwa ibahasha y'ibihumbi majana atatu n'urupapuro rw'iteka kuri umwe umwe bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi sentare nkuru yo mu rwanda ku munsi wa gatanu yarafashe ingingo yo kurekura by'agateganyo bishop jean sibomana wo mu itorero adepr umucamanza yavuze ko gukomeza gufunga iby'agateganyo uyu mwungere w'imana aregwa ibyaha byo kurigita umutungo w'iryo torero byoba ari ugushira ubuzima bwiwe mu kaga kuko agwaye ingwara zikomeye ni inkuru ya mugenzi wacu yahike bagira ubusa ari i kigali mu rwanda iki cyemezo umucamanza yafashe cyo kurekura bishop jean sibomana wari umuvugizi w'itorero adepr yagishingiye ku mpamvu ebyiri yasuzumye ababuranyi bombi batazemeranywaho mu bujurire bw'urubanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuri bishop jean sibomana umucamanza yasesenguye akeneye kumenya niba koko ubushinjacyaha bugikorera iperereza ku byaha byo kurigisa umutungo w'itorero uregwa yavugiraga nko kumenya kuko niba yarekura uregwa akajya kwivuza nk'uko we n'ubwunganizi baburanaga bavuga ko arwaye bikomeye metre jean claude aba yaburana ubujurire bwa bishop sibomana yabwiye umucamanza ko asanga nta byagezweho mu iperereza bigaragaza ko hari igenzura ubushinjacyaha bukirimo gukora ku mitungo ya adpr yanyerejwe akavuga ko binabaye ngombwa ibyagezweho mu iperereza babigaragariza impande zombi umucamanza yarabisesenguye avuga ko icyo uruhande ruregwa rwagombye kuba rugaragariza urukiko ari ibimenyetso bigaragaza ko iperereza ku byaha baburana ryarangiye naho gusaba ko ubushinjacyaha bugaragaza ibyo bumaze kugeraho byo ntacyo bikemura mu rubanza ku kuba harongerewe ubugira kabiri igihe cyo gukomeza gufunga bishopu by'agateganyo kubera iperereza rigikorwa umucamanza yanzuye ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bifite ishingiro urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko kongera igihe cyo gufunga by'agateganyo uregwa bidafite ishingiro umucamanza yatishije agaciro ibisobanuro bya metre abayo na bishop jean sibomana biregura ku ngingo y'uburwayi bwa bishop sibomana umucamanza yavuze ko raporo ya muganga yo ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na karindwi igaragaza ko uregwa yagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije cyangwa se iperitansiyo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane na magingo aya ni mu gihe kandi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo raporo ya muganga igaragaza ko bishop sibomana afite ikibazo cy'indwara y'igisukari izwi nka diyabete izi ndwara umwunganizi yavugaga ko bishop sibomana atavurirwa muri gereza ubushinjacyaha bwabaye nk'ubwishyize ku ruhande bubiharira ubushishozi bw'umucamanza umucamanza yavuze ko ubu burwayi yabuhuje n'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko kuri bishop sibomana asanga akwiye kwitabwaho by'umwihariko bigakorwa na gereza ku rundi ruhande umucamanza yavuze ko nubwo ibi byaha akurikiranyweho bihanishwa igihano cy'igifungo kiri hejuru y'imyaka itanu kugumisha bishop sibomana muri gereza by'agateganyo ubuzima bwe bwaba buri mu kaga yavuze ko ibyo bishop sibomana akurikiranyweho agifatwa nk'umwere kandi ko bigaragara ko atabigizemo uruhare rutaziguye nk'amasezerano asohora amafaranga umucamanza avuga ko uregwa yagiye ashyiraho imikono mu bihe bitandukanye atazi icyo amafaranga azakoreshwa uretse kuba yarashyiragaho imikono nk'umuvugizi w'itorero rya adeperi umucamanza avuga ko ashyize ku munzani uburemere bwe bw'ibyaha bishop sibomana akurikiranyweho akabihuza n'uburwayi bwe asanga akwiye gufungurwa by'agateganyo kandi ubutabera buzamubonera igihe bumukenereyeho yanafatiye ku rubanza rwa mugenzi we bishop tom rwagasana nawe uregwa ibyaha byo kurigisa umutungo wa adepr warekuwe by'agateganyo mu minsi ishize kubera impamvu z'uburwayi akurikiranwa ari hanze maze nyuma y'iminota isaga icumi asoma imyanzuro y'urubanza rw'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuri bishop sibomana umucamanza yategetse ko ahita asohoka mu buroko urubanza rukimara gusoma gusa yamushyiriyeho urukuta rukomeye ku byo agomba kubahiriza yabishaka atabishaka kandi bikarishye umucamanza yategetse ko bishop sibomana agomba kubanza kugaragaza ko yatanze impapuro ze z'inzira zirimo pasiporo n'ikarita ye ndangamuntu imuranga yamutegetse kutiha kurenga imbago z'umujyi wa kigali atabanje kubimenyesha umushinjacyaha ufite dosiye y'urubanza rwe yamutegetse kandi kujya yitaba urukiko buri wa mbere wa buri cyumweru yavuze ko ibyo byose naramuka birenze hazafatwa kongera gusubizwa mu munyururu uyu ni umwanzuro umucamanza yasomye mu baburanyi bombi ntawugaragara mu rukiko iki cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukurikije gisubiza ugutakamba kwazamuwe na bishop sibomana mw'iburanisha riheruka ubwo yasabaga kuva mu buroko akajya kwivuza yumvikanisha ko atatoroka ubutabera bishop sibomana abaye uwa kabiri usohotse muri gereza nyuma ya mugenzi we bishop thomas rwagasana mu bategetsi ba adeperi basaga batanu bari batawe muri yombi bazira kurigisa umutungo w'itorero adeperi bishop sibomana na bagenzi b'ubushinjacyaha bakekaho ko hagati ya bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na karindwi banyereje amafaranga asaga miliyari ebyiri mu mutungo w'itorero adeperi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi nibwo bishop jean sibomana yatawe muri yombi akekwaho ibyo byaha arabihakana nyuma y'aho bamwe mu bategetsi ba adeperi bafunzwe itorero ryahise ritora abandi bashya bo kubasimbura aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
turashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere ubu naho ni wa mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio cumi n'umunani washington dc muri kumwe nanjye edi rwema bahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ku bitaro hari ikibazo cy'amazi gikomeye cyane nta bombo dufise no mu micungaro nta n'ibombo rihari dukoresha amazi tugura ku bibido ni ukuvuga hariho abantu abakozi babiri bagenda kuvoma amazi mu mwonga
uwo ni muganga innocent ndikumana wo mu bitaro byo ku mutumba mugano wa komine giteranyi y'intara ya muyinga avuga ku kibazo kimaze iminsi cyugarije ibyo bitaro iyi nkuru n'izindi ziri mu bukene bwugarije imiryango mu ntara ya mwaro turayigarukaho mu kanya gato
iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu amakuru y'iwanyu mu ntara tuyahere mu ntara ya mwaro aho ubukene bwugarije imiryango itari mike bukaba bumaze gutuma bamwe mu bana bo mu mashuri y'intango bava kwiga bakajya gukora imirimo y'ubucuruzi ababyeyi b'abo bana nibo baza ku isonga mu gutuma abo bana bajya gukora ibikorwa byo gucuruza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika raisa diane inamahoro niwe tubaza iyi nkuru abo bana bafise imyaka iri hagati ya munani na cumi n'itanu kenshi baba bariko batembereza mw'ibarabara ibiyoba amagi canke ibitumbura aha ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro bakavuga ko babikora kugira basahirize mu miryango iwabo mu mafaranga bungutse mu vyo badandaje imvo ni ubukene bwugarije imiryango yabo bigatuma basiba ku ishure bakaja kwirirwa badandaza mu masaha abandi bana bariko bariga niyo nkuru terance aba ku mutumba rusivya komine kayokwe amenyesha ko yaje kudandaza kugira arondera y'umuvyeyi wiwe nabo bavukana baza gufunguramwo nakoreye undi muntu nkamudandariza amagi ndatinda ndaronka umutayi gwanje none ubunye birunguka eh kebuke inyungu iyo uyironse uca uyijana mama nawe nkwanda mpa amafaranga aragura nk'imfungurwa turya nyine ayandi ndagura impuzu ayandi nkayabika kazoba inteka kazoza nkunzimana eric nawe wo mu mwaka wa gatandatu tumusanze aho yari ariko aratembereza amagi avuga ko yasivye ku ishure kugira arabe ko yoronka amahera y'ikaramu nabonye ikaramu yahejeje nza gutandatse utu tuntu kugira ndabe nk'ayikaramu n'ay'isabune nza ndamesesha je nabonye byose byongorana hari uwaje ku ishure takaramu afise mpita nko kudandaza utuntu ndabe ko noronka amafaranga asubire ku ishuri ku ruhande rw'abavyeyi bavuga ko hako abana baja kwiba kubera ubukene bahitamwo kubamenyereza kwiba ko gahungu karori ni umwe mu bavyeyi agira ati umwana hari aho ashobora kuba akorera umuntu mwiza akamugaburira ukaraba nabo ko uwo rero barumuna bose bava mu miryango ikenya bagaca birukanga kuraba ikirirenze ni ubuzima nyene y'umwana yiriwe ubusa birababaza nkaho ako yiriwe ubusa atawe yivye yoba aragira nk'uko nyine rikaba rirarenga akaba aricanganiriza kuko ntawe umenya ubuzima aho buzanana umwana nkaho arahera hasi akabasha usanga ararosa ubuzima yamara n'aho aba bana bemeza ko babangikanya kwiga no kudandaza ntibahakana ko bitaborohera mu ishure aha ni mu gihe ibisibo byinshi bagira bituma bama bari inyuma mu bumenyi ugereranije n'abo bigana eric nkunzimana aravuga agahombo agira mu ishure birashika umwigisha uzashobora gutangana atariho ashobora kujyana ikigo utazi kandi bigoye ugaca ubura n'ubwenge ka byose muga turabyiga iyo wabizanye ari nawe tudashobora kubyibutsa ngo tubimenye hanyuma nkaca ndabifata uko nyine nk'ubu nk'iyo ndi mu ishuri ashaka kwiyumvira ubunge n'abakiriya banakopesheje bameraniye n'abashoreye kuko bica bituma ntashobora gukurikira umwigisha mba nyine nanjye nza ndironkayo nza ndikoresheje utundi icyo gituma cyo bingora mbonye ishuri rinaniye nzobanje muri ibi ku ruhande rw'abajejwe intwaro mu ntara ya mwaro bamenyesha ko aba bana baza barasiba ishure baja kudandaza akenshi biba intandaro yo guca baheba burundu jean marie nyakaregwa buri amatara aramutswe ino ntara avuga ko bariko baratuza ino ngeso y'abana biyerereza co kimwe n'abasega biribonekeza kuko hariho n'abana benshi bahevye amashure kenshi rero abo baca baja kurondera ubwo buzi abandi nabo eh, usanga nk'abigeme hariho n'abatwaye inda gusanga rero ni ingorane harabitwaza inzara mugabo akaba n'abandi rero bahevye kubera n'iki kiza ca malaria abana ibihano tubaha si bindi ni ukubabwira bagasubire iwabo ko bakizira kuza baritembereza mu bisagara mwarabonye nk'i bujumbura hariho abafashwe twebwe baca batutumako bati ngo mutore abantu abantu banyu twacu turabatora hanyuma tukaraba nyine twobakurikirana jewe abo maze kuzana nibashika ku icumi n'umwe mbwa nta bandi barasubira kumbura ko baje gutora i bujumbura amakuru tubandanya dukura mu ntwaro atumenyesha ko mu ntara ya mwaro mu mwaka w'ishuri uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushiri w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi haharugwa abana hafi ibihumbi bitatu bagiye baraheba ishure mu ntara ya mwaro hayise liliane inamahoro ijwi ry'amerika imyaka itanu irarumanye nta gitonyanga cy'amazi kiboneka ku bitaro byo ku mutumba mugano wa kumine giteranyi mu ntara ya muyinga bamwe mu barwaza bajya mu mihana gusaba amazi yo kunywesha imiti abarwayi babo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika moyize misago ivyo bitaro vyo muri zone mugano kuva vyubakwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri hama bisanugwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nta nima ry'amazi meza riharangwa ayo bakoresha bayavoma mu mwonga hakoreshejwe amabido ku makinga ayo nayo nta kindi akora atari ugukoropa hamwe no kumesa impuzu z'abaganga abarwaza baza bizaniye amazi bakuye mu mihani iwabo ubuje kuraba umurwayi ata amazi azanye arayagura aho ibido imwe igugwa amahera amajana ane canke akayasaba mugenzi we ndaruzaniye mene dora ati biratugora cane kugira isuku uraza ugahiga hanyine ahantu ukura amazi ukahabura nari ushatse kunywa umuti amazi ucuyakura abo uhasanze urabasaba abo ukajya gusaba mu mihana iyo ahegereye ivuriro abarwaza baja kurondera amazi yo gukoresha mu mwonga aho bavuga ko ari kure cane kandi ko hari umudugo munini birashika abarwayi bakabura amazi yo kunywesha imiti bigasaba ko bajya gusaba ayo mazi mu mihana yegereye ibitaro nizigiyimana marita agwaje umwana muri ivyo bitaro ngaha nta mabomba ahari
amazi muca muyaronka gute ndayakura ku mwonga canke nkayagura amahera uyagurira hehe cyangwa umwonga muyavoma he mu gihuzu canke mu rugomero kandi ni kure cyane kandi n'ahantu haduga turayagura amahera ikidomori n'amajana ane araborohera kuronka oya hari igihe tuyabura tukarara tutoze canke utogeje umwana nk'ayo nywesha imiti ukarinda kuja kuyasaba hari abandi bavuga yuko amazi yo mu mwonga atayo banywa ari ayo gukoropesha no ku- no kumesa vyo vyemeze gute twe turayanywa kubera ava mu bito batwubakiye eh, atari ayo tuyora hasi turazigira nyene kubera twiyumvira ati twahava twandura nk'ingwara ziturutse ku nzoka zivuyemwo ayo mazi kubera ava mu misozi ari ahantu hari ivu nayo ku kibazo c'isuku ko rica ribabana rike abasanzwe bajeje ico gikorwa bavuga ko bagerageza uko bashoboye bamwe mu bakozi bajejwe isuku muri ivyo bitaro bakabona ko ubwo bukene bw'amazi ari ntambamye ry'iterambere ry'ivyo bitaro ngo kuko uburyo bwofasha abarwayi buca buja mu kuvoma amazi jacques sinankwakure ajejwe isuku kuri ivyo bitaro ni ukuri amazi yo ngaha n'ikibazo kuko avomwa kure kandi kugira ngo adushikire nk'ubu ibido imwe ifite agaciro k'amajana ane ku bakozi bitanga baba hafi y'ibitaro kugira ngo baje kuvoma amazi Eh, muri make iyo hageze ko dukora isuku usanga ari ikibazo mbere biranagaragara ko ni- n'ibitaro byacu bishobora kudatera imbere kuko n'uburyo bwafashije abarwayi kenshi buherera kuri aya mazi nyine muyobozi bw'ibitaro bavuga ko atabombo na rimwe bafise kandi ko no mu micungararo atamazi ahari meza icegera c'urongoye ivyo bitaro avuga ko bahora bavomesha amazi yo gukoropa hamwe no kumesesha impuzu z'abaganga nayo abagwayi bakimenya muganga innocent ndikumana akavuga ko amazi banywa abagora kuronka agasaba abajeje intwaro kubafasha bakabaronsa amazi meza ku bitaro hari ikibazo c'amazi gikomeye cane nta bombo dufise no mu micungaro nta n'ibombo rihari dukoresha amazi tugura ku bibido ni ukuvuga hariho abantu abakozi babiri bagenda kuvoma amazi mu mwonga bakayazana ku makinga Eh, ivyo bituma n'isuku turagerageza mugabo bica bituma abagwayi ntidushobora kuronka amazi akwiye abagwayi abagwayi nabo barimenya baragenda ku mwonga nabo bakazana iwabo yo kugira isuku turondera amazi yo kugira isuku gukoropa no kumesa ivyo dusanzwe dukoresha abajeje intwaro twasaba ko bogira ingufu mu buyobozi bw'amazi muri komine giteranyi basigura ko ubwo bukene bw'amazi buri muri iyo komine buterwa n'uko uwo mutumba uri hejuru cyane ariko n'ubwo biri uko bagahumuriza ko vuba icyo kibazo kigiye gutorerwa inyishu hishakiye merikiyada arongoye igisata cy'amazi muri iyo komine ati vuba amazi agiye kuboneka kandi tuzotangura guha amazi inyubako za leta nk'ibitaro amashure n'izindi icyo kibazo turakizi hoho navuga ko giterwa nuko isi yacu iremwe isi yacu iremwe ukuntu ku midugo miremire ego icyo nohumuriza abenegihugu bo muri komine giteranyi ni uko turiko turagerageza kugira ngo tubanze dusanure imigezi ku bene gihugu dusanga bakoresha ayo mazi benshi ari ayo mu mwonga ariya tuza kuvoma mu mwonga hamwe n'ico ico noca ndabahumuriza nuko dufise umufasha umufasha banki mondiale ibicishije mu mugambi wayo wa projet rusumo baratwemereye ko bo dukorera amazi angana n'ibirometero mirongo itatu icyo bita amadikisiyodo ku mabarabara e, tugiriwe ubuntu ayo mazi akaboneka ni ukuri ku bitaro niho twohera nobaremesha ivyo bitaro bikaba vyakira abantu benshi bava mu makomine abiri ariyo giteranyi hamwe na butihinda ayo nayo asanzwe afise abanyagihugu benshi igiteranyi mu ntara muyinga mu buseruko bushyira uburaruko bw'uburundi moise misago ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni iwanyu mu ntara bamwe mu banyagihugu bo muri zone mukungu ya komine nyanza laki intara y'amakamba baravuga ko bacurwa bufune na buhoro mu kwakwa indangamuntu zabo ntibasubizwe ntizibasubizwe n'abashinzwe ubutegetsi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika aleive iradukunda adufitiye inkuru ikurikira abo banyagihugu bakwa uburangamuntu bwabo nabo ku mutumba wa mukungu abo nabo babwira ijwi rya amerika ko abarongoye iyo zone banana mu kubabusubiza kandi baba babonye ko ari abaho abo banyagihugu bakongera ko niyo bashatse kubusaba bishikiye ku biro vya zone bishika bagafungwa ataco bazira aba ni bamwe mu bo twaganiriye dusanzwe kuba turi ngaha twiyandikishwa kwa nyumba kumi abakuru imitumba baratuzi abanyagacimbiri baratuzi ariko icadutangaje ngo nimuzane indangamuntu tubandike kubera ari itegeko ntituvyaza iyo batwandika uko nyene bakaduha amategeko nk'uko amategeko agenda akora icatubabaje rero indangamuntu zaciye zigumywa zirapfungwa si urusaku ruriko ruravugwa mugabo rero kugeza ubu ntituramenya nk'abo baraye mu gasho ico baba bazira hariho ibintu bimwe bimwe byagiye birababaza abantu iyo sinabwiye ko karanga muntu ariyo gakirika iwanyu ntaragiye kugatora bambwira ati agiye kumukuru umutumba mbwira ati jiye karanga muntu kari mu biro kwa shefu dezo karanga muntu zisigaye ku izo byagenze uko turi abarundi iyo abo umunyamahanga nabyo aca bigenda gutya bisubiye abo banyagihugu kandi bavuga ko binashika bagasabwa uburyo bw'amafaranga amafaranga kugira basubizwe uburangamuntu bwabo stefaniya afatira ku vyashikiye umwana wiwe yego zewe umwana wanje baramufase ngo bagire ente ngo bazane indangamuntu wa mwana wanje rero yaciye ajana n'abandi baca baramwanka indangamuntu bavuze ati jewe ubwo munyatse indangamuntu nduwino bavuze ngo utajanye amafaranga ngo ibihumbi bibiri ngo iyo ndangamuntu ngo ntituyiguha ngo kandi n'ugupfungwa ngo urapfungwa wa mwana rero sinzi ukuntu aponyotse araza kutubwira baratubwira ati twezewe indangamuntu bayifase kubera ngo tudatanje ibihumbi bibiri rero wa mwana tuvuze ati iyo ndangamuntu rero nugume ngaha turaza kuyaka buke buke urabe ko boyigusubiza wa mwana yaragiye arasikira kwa sefu aravuga ati jewe nimumpe kwa sefu de jone nimumpe iyo ndangamuntu jewe nduwino bavuze ngo udatanje amahera ngo ivyo bihumbi bibiri mbere ngo ni ibihumbi bitanu gusa utanga bitanu ngo kuko abandi barayatanze ngo wewe ngo ntiwayatanze wa mwana ya ndangamuntu n'ubu yari yarahebye yarahebeyeyo twarahebye abo banyagihugu bitakambira ko uburangamuntu bwabo mu gihe babwerekanye bo busubizwa vuba bwango ku bwabo ukuba bataburonswa biriko bituma batanashobora no gukora imirimo mito mito yo kwisumamo ku mvo z'uko aho bagiye hose bafashwe atabwo bafise batoroherwa ntaco nayigize celestin agatera kama avuga ati byohinduka tumira ibyangombwa mu mutekano bakabizana barahohotewe babacakiriyeho kandi bari basanzwe bari ngaha ntibaca babatwara hariya bakamufunga icyo onye kandi batabibateguje gira kabiri naco co kuvuga ngo ntibabahote barabahotewe cyane none iyo ngingo yarafuswe canke ntayafuswe umurundi wese afise uburenganzira kuba mu burundi mu mwidegemvyo ahashatse rero sinzi yuko iyo ngingo yoba yarafuswe nuko yoba itafuswe hariho akantu babarenganije mu ntwaro muri komine nyanzarake bavuga ko ico kibazo kitari bwabashikire ariko bagiye kuraba ibiriko biraba ko vyorohereza abanyagihugu jean claude nduwimana ni musitanteri wa komine nyanzarake ibyo ntabyo twari bwumve ariko twibaza yuko ariko ku mvo z'umutekano hari ingingo usanga mu karere aka canke kariya eh, abakarongoye bafata ingingo kugira ngo bakurikiranire hafi uruja n'uruza Eh, urabona ikomine yacu igenderwa n'abantu bava mu makomine yose y'u Burundi kugira ngo rero tubandanye tubungabunga umutekano Eh, ico rero kubera tutari bwacumve kumbura umuntu azobandanya agitohoza abanyagihugu rero borema rero yuko ico kibazo mugiye kuba kubaronsa inyishu itomoye yego borema nibaza ko tangorane Eh, twaragize amanama aduhuza n'imigwi yose vyiga ikindi abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro ni uko uwifuza kuronswa ikarata karangamuntu shasha atomara igihe kinini atayo araronswa ivyo bakabivuga uko mu gihe bemeza ko bishika bakamara amezi atatu arenga bagasavye ariko batagafise mu ntara ya makamba mu bumanuko bw'uburundi alem ive irankunda ijwi ry'amerika
Hey, yo, Bernard. It's been a long time. havuzwe byinshi pepa active yeah man let's go hari igihe isi tuyita mbi inshuti mwari muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aha niho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashe kwegeranya iki kiganiro muri studio ya cumi n'umunani mwari kumwe nanjye edi rwema ku wa mbere muzamuri kumwe na diane ninahazwe mugire wikendi nziza zaje cyane cyangwa se n'imitoma ibyo umubwira byose yabiciyemo ubakorana na pepa nibura umusore heba uzarekura pepa pepa pepa agendana pepa agenda agendana pepa agenda agendana pepa agenda agendana agendana ubu pesa hela niwo mutima ububaka bahumva bubahuka n'abanyura ibyo bimenye nako bazicwa n'agahinda ngo banicwe n'inzara rekura hela niba atari ibyo uraheba niko bimera kuko nitwe tubibatera Oh my God, forgive us. Oh my God, forgive us. Oh my God, forgive us. Forgive us. Forgive us. Za je t'aime, cyangwa se n'imitoma, ibyo umubwira byose yabiciyemo. Ubakorana na pepa, ibura umusore heba, uzarekura pepa, pepa, pepa. Agendana pepa, agenda agendana pepa, agenda agendana pepa, agenda agendana, agendana. Oh my za je t'aime cyangwa se n'imitoma ibyo umubwira byose yabiciyemo ubakorana na pepa nibura umusore heba uzarekura pepa pepa pepa agendana pepa agenda agendana pepa agenda agendana pepa agenda agendana agendana ubu pesa hela niwo mutima ububaka bahumva bubahuka n'abanyura ibyo bimenye nako bazicwa n'agahinda ngo banicwe n'inzara rekura hela niba atari ibyo uraheba niko bimera kuko nitwe tubibatera Oh my God, forgive us. Oh my God, forgive us. Oh my God, forgive us.
ababandanije kutwumviriza mu masegonda makeyi isa kumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki nk'uko bisanzwe iminsi yose ku gatandatu kuri iyi saa